iri ni ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi nka guverinoma y'u rwanda ifite ibyo ikubwira ariko ugasanga n'ubundi hari iyindi miryango mpuzamahanga nayo iraza yarakoze ubushakashatsi nayo ikagira ibindi ikubwira uyu ni umunyeshuri wo mu rwanda ku kibazo cyo kumenya uburyo bwo gukumira jenoside ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari naho mu mahanga hano muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump ushaka kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu aravuga ngo abayisilamu bakumirwe muri leta zunze ubumwe za amerika ijana ku ijana yikururiyeho rero umuriro bose baramwamagana amakuru nk'uko mubizi abanyarwanda bazajya muri kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye mu cyumweru gitaha nk'uko inama y'abaminisitiri yabyemeje ejo ku wa kabiri ababa mu mahanga ni ukuvuga abanyarwanda baba hanze y'igihugu bazatora ku wa kane naho abari imbere mu gihugu bazatora bukeye bwaho ku wa gatanu tariki ya cumi n'umunani y'uku kwezi itegeko nshinga rivuguruye riramutse ryemejwe ryaba rifunguriye perezida paul kagame amahirwe yo kwiyamamaza kuyobora igihugu kugera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse no ku isi yose baramaganira kure umwe mu baharanira umwanya wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublika yavuze ko abayisilamu bakwiye gufungirwa ijana ku ijana kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika abahanganye na trump mu ishyaka ryabo bose bitandukanije n'ibyo umuvugizi wa maison blanche perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika josh ernest ati ayo magambo arakomeretsa kandi aratokoza ubwayo arakura donald trump mu bantu bakwiye gutegeka igihugu umuvugizi wa minisiteri y'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika pentagon peter cook wasanga amagambo ya trump ashobora kumvikanisha ko amerika iri mu ntambara n'idini rya isilamu kandi atari byo ati ni amagambo atiza ingufu umutwe wa leta islamique perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika paul ryan nawe wo mu ishyaka ry'abarepublika we yatangaje ko amagambo ya trump anyuranyije n'iby'ishyaka ryabo ryemera ndetse n'amahame y'igihugu yimakaza ukwemera kwa buri dini mu mahanga minisitiri w'intebe w'ubwongereza david cameron yise trump ko ari umuntu ubiba amacakubiri umuvugizi wa hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi aremeza ko amagambo ya trump ashobora gutuma abantu bari mu kaga muri siriya batinya guhunga bagana leta zunze ubumwe za amerika umuyobozi w'umuryango witwa islamic friendship association wo muri australia kesar trad waremeza ko amagambo ya trump ari amagambo y'umuntu wihebye uko byagenda kose leta zunze ubumwe za amerika ntishobora kubuza abayisilamu kwinjira mu gihugu abahanga mu by'amategeko bemeza ko amagambo ya trump atari ko mu byo trump rero atazi ko mu byo itegeko nshinga ribuza harimo ivangura rishingiye ku idini muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano abantu batandatu bo muri korea ya ruguru ibihano kandi byafatiwe banki ebyiri ibigo bitatu by'ubwikorezi bwo mu nyanja n'umutwe w'ingabo za korea ya ruguru wihariye ushinzwe intwaro za rutura zirimo misila itegeko rishyiraho ibi bihano ribuza abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika guhahirana n'ibyo bigo n'abo bantu bireba korea ya ruguru isanzwe iri ku rutonde rw'ibihugu umuryango w'abibumbye wafatiye ibihano kubera ibibazo by'intwaro zayo zitemewe intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika mu rugamba rwo kurwanya leta islamic brett magurk aremeza ko ibikorwa by'indege z'intambara z'uburusiya mirongo itatu ku ijana gusa ari byo bishyirwa kuri uwo mutwe muri siriya ibindi byibasira imitwe irwanya ubutegetsi bwa perezida Assad ishyigikiwe n'uburengan- n'uburengerazuba bw'isi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kudusanga no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu no kuri fesibuke voa radiyo yacu amakuru mu biyaga bigari abanyarwanda bazajya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye mu cyumweru gitaha ariko rero ubu ngubu hasigaye icyumweru kimwe gusa bamwe mu banyarwanda baragaragaza ubumenyi buke cyane ku ku by'iryo tora babibwiye umunyamakuru wacu eric bagira ubusa mu kiganiro yakuye mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa kigali kamarampaka ni ngombwa ko abanyarwanda bishyize hamwe kugira ngo bateze igihugu imbere akenshi nk'ibintu biba bije nk'uko umuturage ahita abyemera kuko ntabwo wabihakana nk'ubu ngeni ntajya gutora ubundi abandi bazajyayo batore
ntabwo wajya gutora ibyo utazi
oya urabona nk'ubu ngubu niba bavuga ati ni uguhindura itegeko nshinga ibyo byo guhindura itegeko nshinga njye ntabyo mba nzi ni ukumva nyine ngo ni ukurihindura mbega gusa njye nta kindi kintu njye mbiziho kamarampaka nzi ni iyo guhera ku ku bwa kayibanda nibyo nzi kuri njyewe icyo mbivuze hose ni uko mbona ndaho nta kibazo mfite kamarampaka ni amatora nyine uyu kamarampaka tuyi twayitangiye kuyumva muri za mirongo itanu n'icyenda kamarampaka ni amatora ni ukumara impaka nyine urabyumva kamarampaka yavugaga gutora nta gahato nta gitugu bikaba ari ibintu byo muri demokarasi ugatora uwo ushaka ntawe ugushyizeho agahato nibyo twumvaga rero bavuga ngo byose ngo byamazwe n'amatora aba ari byo bise kamarampaka kamarampaka nyine ni itora risesuye buri muturage wese yibonamo rigamije kugira ngo buri muturage wese asobanukirwe neza icyo agomba gukorera igihugu cye iyo kamarampaka ntabwo bari nta nama n'imwe nari bwajyemo numve bari kuyisobanura ubwo nyine bazabanza bansobanurire mbone kuyitora nzabanza njye mu nama numve bayinsobanurire ntabwo intanga twe bari babidusobanurira cyane niyo mpamvu ubwo nibayidusobanurira nibwo tuzahita tumenya icyo tugiye gutorera itegeko nshinga icyo ari cyo kamarampaka ni ni- na kamarampaka rya ni ikira demokarasi gukorera mu bwisanzure ariko iyo kamarampaka wenda nibayikore da noneho rero nibamara kuyikora iyo amatora bavuga ngo tu- igihe cyageze ngo tu- tu- cumi na karindwi tugiye gutora kagame turamutora se ubundi yari yagiye biko noneho ahubwo amafaranga bayatanga bajya gutora abaturage kuri wowe ni ni uku- ni ukonona amafaranga kuko ariho harasigana nandese noneho nagaragara uwo basigana tubone ukuntu twajya mu matora nabo nibo badasigana nagumeho amafaranga yacu rwose barimo barayapfusha ubusa ngo bagiye kujya mu matora batora ndetse ntabwo ari ngombwa rwose ishaka ntiyabaho kuko se- ko twiteguye kuritora n'ubundi icyo twiyemeje ko aricyo tugomba kuzakora ishaka yabaho cyangwa ntinabeho ntacyo mbega ntacyo bivuze iyo bavuze kamarampaka wumva iki ntacyo numva rwose ntabyo nzi none se ubwo uzatora tutabizi kamarampaka kagashwe ko bizagenda ntabyo nzi ibyo bintu rwose njye ntabyo nzi ntabwo ufite imyaka ingahe mfite mirongo itatu muri iyo kamarampaka ntabwo amatora ari itegeko iyo bibaye ko buri muntu wese atora nanone biba ari itora ry'igitugu ntabwo aba du- dukoreye muri demokarasi bisa naho hari aho bibase byarahoze mu gika cyatambutse babaga bafite ibara ry'umweru n'iry'ikijuju bakavuga ngo nutora ikijuju ngo uraba wishe amatora icyo gihe rero ntabwo ibyo riba ritora nyirizina riba ripfuye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abo rero bari abaturage bo muri bo mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa kigali mu rwanda babwiraga umunyamakuru wacu eric bagira ubusa uko bumva kandi babona kamarampaka kamarampaka rero izaba mu cyumweru gitaha ku itegeko nshinga rivuguruye uyu munsi isi yose irazirikana imyaka mirongo itandatu n'irindwi ishize yemeje amasezerano akumira kandi ahana ibyaha bya jenoside mu rwanda abanyeshuri ba za kaminuza za leta bagiranye ibiganiro n'impuguke zitandukanye zirimo impuguke mu by'amategeko rwa samirera jean damascene wavuze ko u rwanda rukeneye imyaka igera ku ijana kugira ngo ingengabitekerezo ya jenoside iranduke burundu mu mitwe y'abanyarwanda asumta kaboyi yaduteguriye inkuru mu muhango wo kwibuka isabukuru ya mirongo itandatu na karindwi y'amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana jenoside abanyeshuri bo mu ishuri rikuru ry'ubuvuzi n'ubuzima n'abo mu ishuri rikuru ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga bahawe ikiganiro kigamije gufasha abanyeshuri kurwanya no gukumira jenoside n'ingengabitekerezo yayo abanyeshuri basabwa gufata iya mbere mu kurandura ingengabitekerezo ya jenoside ariko nabo hari byinshi bemeza ko batarasobanukirwa ugasanga nka guverinoma y'u rwanda ifite ibyo ikubwira ariko ugasanga n'ubundi hari iyindi miryango mpuzamahanga nayo iraza yarakoze ubushakashatsi nayo ikagira ibindi ikubwira nko ku nkomoko cyangwa se ku cyateye iyo jenoside ntabwo byumvikanwaho bamwe barakubwira bati byatewe n'uko uriya mukuru w'igihugu wahashize yari amaze kwitaba imana abandi baka- bakakubwira ngo ni byarateguwe ni ikintu cyateguwe aho ngaho rero uba confused nk'umuntu utari uhari nk'umuntu utari uri kuri tere uru rubyiruko rwemeza ko abakuze aribo bazana inzitizi ku bakiri bato yatuma haranduka burundu ingengabitekerezo ya jenoside uyu munyeshuri avuga ko nubwo amoko atakivugwa mu rwanda ariko mu baturage amoko agikoreshwa ndetse hakaba n'abo azanira urwangano rukomeye abantu bakuru ntabwo babivugaho rumwe nta nubwo bikunda hari abantu bagifite imyumvire yabo ku buryo yumva umuhutu umututsi biki yaba ari we mu rugo izo terima akazikoresha kandi ukanabona ko aki- agifite n'ikintu cy'i- cy'inzika cy'urwango cy'ibyo bintu byabaye ibyo ni uruhande rw'abantu bakuze ese mu banyeshuri mwebwe hariho nk'umuntu nyine ugenda akaba- akabikura iwabo nawe akabishyira mu bwonko n'ubwo yaba ari muto nkawe Ubu urumva ibyo bintu ntabwo byashyira burundu kuko hari n'ibisigisigi bigenda bi- bigenda bisigaza wenda ni urugero nk'abantu bacitse ku icumu bafite amahoro yabo y'umwihariko sibyo iyo bari guhura rero gutyo abandi batari abo baricitse bo ntibabura ku- kugira akantu k'agatekerezo babigiraho umunyamateka jean damascene rwasamirera avuga ko imikorere y'umuryango w'abibumbye idafasha ibihugu kurandura burundu jenoside n'ingengabitekerezo yayo ariko iriya organizasiyo mpuzamahanga imikorere yayo iteye ubwoba none se jenoside ijya kuba hano ntibari bafite abasirikare ba minuwari bari hano babona ibintu byakomeye aho kugira ngo bagume aho barinde abantu indege ya habyarimana ihanuwe bakuramo akabo karenge barigendera ubu ibiba mu burundi mukeka ko ibyabaye mu rwanda bitari bikwiye kuba byarabereye onu isomo buriya se mu burundi icyo onu ikora kugira ngo biriya bintu bihagarare ni iki nta birori bidasanzwe byaranze uyu munsi wo kuzirikana amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside ku nshuro ya mirongo itandatu na karindwi byigeze bibaho ariko hirya no hino mu mashuri makuru habayeho ibiganiro bigenewe urubyiruko cyane cyane bababwira ku bibi bw'ingengabitekerezo ya jenoside asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika ubwo uyu munsi isi yose yazirikanaga imyaka mirongo itandatu n'irindwi ishize yemeje amasezerano akumira anahana ibyaha bya jenoside ibyo kandi amasezerano aba ari itegeko ejo ku wa kane bwo isi yose izizihiza ku nshuro ya mirongo itandatu na karindwi umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu umunsi wo ku itariki itangazo ry'uburenganzira bwa muntu ryemejwe na loni mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani itangazo ryo rero ntabwo ari itegeko kamara kuri buri gihugu kuri uyu munsi rero w'ejo uzaba nyine ejo ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu burundi don libery yafatiyeho yandikira ubutumwa abarundi ati ni ngombwa kubahiriza uburenganzira bw'abarundi bose guverinoma y'u Burundi igomba kurengera uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwamuntu ambasaderi libery arakomeza agira ati kuri uyu munsi w'uburenganzira bwa muntu nsabye abarundi bose guhagarika ubwicanyi no gutahiriza umugozi umwe mu rwego rwo kugarura amahoro mu gihugu nshishikarije abarundi bose by'umwihariko urubyiruko kubaha uburenganzira shingiro bwose bwa buri kiremwamuntu nibyo bizasubiza uburundi mu nzira y'amahoro n'iterambere ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura don libery aributsa abarundi ingufu zihambaye bafite ingufu ziri mu rubyiruko rugize igice cy'abaturage bose hamwe kingana na mirongo itandatu ku ijana mu burundi nanone abanyeshuri barangije ishuri ryisumbuye rya komini kirundo ltc kirundo baridogera ubuyobozi bw'iryo shuri kuko bwatindije kubaha impamyabushobozi batsindiye mu buyobozi bw'iryo shuri nabo bavuga ko icyo kibazo bakizi ko barimo bagishakira umuti jean bosco ndarurinze araduha ibindi bisobanuro cyo kimwe n'ayandi mashuri yisumbuye mu mpera z'umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ushyira ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga rikukira komine kirundo bita rtc kirundo ryararamuye ku nshuro ya gatatu abanyeshuri baharangirije amashuri mu gisata cyigisha iby'amategeko aho ni mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye abanyeshuri baharangirije umwaka uheze gushika ubu babona ko atacemeza ko barangije ikibazo nyamukuru kibonekeza imbere yacu ni uko twahejeje haraciye amezi ariko araba atanu duhejeje kandi mu burundi nibaze yuko atanu hamwe bataratanga amadiporome ariko twe kugeza uno munsi niyo tubibajije batubwira ko atari ibyo mu minsi ya vuba twe batubwira yuko batarazijyana muri minisiteri kuzisinyisha twebwe tugerageje kubaza batubwiye bati twebwe icyo kibazo kiragoye si cy'ubu vuba baca batubwira bati mwegenda murindiye tuzababwira twararindiriye amaso yaheze mu nzira ubwo rwaruka ruvuga ko mu gihe hatacokogwa vuba ubuzima bwabo buba bugiye kunigirwa mu menshi nk'ubuyi hariho nk'amakaminuza ashaka kubandanya byihuse nk'ubu turiho turateba kandi dushaka kwiyandikisha ku mashuri nyine ku- ku yandi mashuri abandanya kugira natwe turabe ukuntu twotera imbere abandi bariko bariyandikisha byento birahera baraheza kwandika natwe tukaca tuguma muhira hambavu y'amakaminuza dushobora kuba muri bamwe dushoboye kuronka uburyo twoca tubandanya twiga uyu munsi nk'aho duherereye aho nk'amaposite amwe amwe eh, bashaka gutanga ubuzi tukabura ingene tuhashika kubera atacemeza ko twize dufise ico dusaba nuko bodutunganyiriza nyene mu maguru masha kugira ngo natwe tuje kwigwanaho canke abashoboye kubandanya amashure bakoresheje uburyo tubandanye umwitwarariko ni nk'uwo no ku bavyeyi babo tuzakira nabi cyane kuko iyo ubonye umunyeshuri wawe wamwitayeho akamara amashuri uba ukeneye yuko iyo mpamyabushobozi imugirira akamaro ariko gushika ubu abana bari mu ibarabara ntibashobora kugenda no gusabana n'akazi n'ahantu na hamwe kuko izo mpamyabushobozi atazo bafise twibaza yuko byoba byiza ari uko baronkejwe izo mpamyabushobozi kugira ngo nabo barabe ukuntu bokwiyungunganya ababandanya bakabandanya iyo batumye ko nk'aho basaba akazi bobo ntibagenda kuko nta na kimwe bafise kibaranga ubu n'abashomeri si abarimyi si abakozi ba leta si abanyeshuri ntitubona ikintu na kimwe barimwo turushe kurusha dusaba ko leta n'ababijejwe bobidukurikiranira kuko iryo shuri rya ise tekinike si ryo ryosigara ryonyine badatanze diporome umuyobozi w'ishure rtc kirundo niragira severin amenyesha ko nawe ikibazo cy'impamyabushobozi z'abanyeshuri barangije mu mwaka uheze ari kimwe mu bibazo bimuraje ishinga tubajije aho ingorane ziri uwo muyobozi avuga ko ikibazo gihagaze ku cegeranyo c'ingene amafaranga yo kwimenyereza yakoreshejwe ico cegeranyo nico gitegerezwa guherekeza izo mpamyabushobozi mu bushikiranganji bw'indero igisata cy'amashure y'ubuhinga kugira ngo zije ku rutonde rw'izasohotse zemewe n'amategeko severine iragira umuyobozi w'ishure rtc kirundo avuga ko uwo yasubiriye yamushikirije ico cegeranyo hari ivyo kitujuje ari navyo bituma impamyabushobozi z'abo banyeshure zitihuta kuboneka arizeza yamara abanyeshuri ko ariko akora ibishoboka vyose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira mu buyobozi bw'indero muri komine kirundo naho nyene bavuga nk'uko aho babwiye ijwi rya amerika ko ikibazo bacumvise kandi ko bagiye kugikurikirana mpaka kivuye mu nzira bidatevye mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
noneho tujye i Paris mu bufaransa aho inama mpuzamahanga ya makumyabiri n'imwe ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe igikomeza uyu munsi hasohotse integuro y'amasezerano ku nshuro ya kabiri yerekana aho intambwe igeze rero mu rwego rwo kurwanya ibihindu- ibituma i- guhindukira kw'ibihe bibaho integuro idashimishije na gato amashyirahamwe yigenga umunyamakuru wacu diane nininahazwe aracyakurikirana iyi nama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ipari mu bufaransa
Le capitalisme, le capitalisme détruit la planète.
ni abari mu mashyirahamwe yigenga bariko berekana bamenyesha yuko iyo nteguro nshasha y'amasezerano ikirimo utunenge ahanini utunenge bayitora duhagaze ku mpari zikiri hagati y'ibihugu vya rutura mu butunzi bitarumvikana ingene hoshigwaho ikigega kigamije gufasha ibihugu bikenye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'urugero ivyuka birungikwa mu kirere vyogabanywako Laurent Fabius arongoye ino nama akongera akaba n'umushikiranganji w'ubufaransa arashima intambwe ino nteguro nshasha y'amasezerano yavuye ku mpapuro mirongo ine na zitatu ikaja kuri mirongo ibiri n'icenda igezeko ariko ngo igikorwa co kumvikanisha impande zose kiracahari Un compromis a été identifié sur le renforcement des twagize aho duhuriza ku kibazo cyo gukarihirizanya ubwenge kugira ngo habe uguhangana no kugabanura ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe hisunzwe ico ibihugu bitandukanye biba bikeneye ikibazo cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ariko tuzobandanya tuciga kuko ivyo gushumbusha ibihugu bihura n'ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe n'ubu bikirimwo impari ahandi twateye intambwe ni ku kibazo c'ingene amashamba yokingigwa cane novuga ko ino nteguro y'amasezerano atatu nenge twinshi ifise ariko naho biri uko hari ibibazo vyinshi vya politiki bigiteye ikibazo Certains points politiques importants restent à trancher.
muri ivyo bibazo bisi vya politiki bigiteye ingorane harimo kandi ukutumvikana ku rugero ivyuka vyogabanywako kugira ngo isi ireke gushuha cane uruhande rumwe rumona ko ivyuka vyogabanywa ku rugero ubushuhe butorenga amadogere celsius abiri mu gihe urundi ruhande rurimwo ahanini abanyafurika basaba ingingo yotuma ubushuhe butarenga amadogere celsius rimwe n'igice kimwe augustin jamashi ni umwe mu baharanira amateka y'ibidukikije ku rwego rwa afurika 1.5, c'est ça qui est important pour la kutarenza kuri Puisque dogere la celsius imwe n'ibice bitanu nico gikuru kuri afurika kuko abahinga bavuga ko ku bushuhe buba bwibonekeza muri rusangi afurika ishuha inshuro hafi zibiri ku bushuhe buba buhasanzwe ni ukuvuga ko bakaramuka basezeranye ko bazogabanura ubushuhe ntiburenge kuri kabiri muri afurika tuzoba mu myaka iri imbere tugeze kuri dogere celsius hafi zine mwumva twobishobora C'est faisable. C'est une situation, on ne peut même pas vivre. On ne peut pas survivre ça.
twaragerageje kurondera abategetsi b'u rwanda bari muri ino nama kuva mu ntango yayo kugira ngo tubabaze icyo biteze kuri ano masezerano arindiranye ugishika na cyane cyane muri afurika ariko turabakena naho biri uko uramutswa ubushikiranganji buraba iby'ubutaka mu gihugu cy'u rwanda dr vincent biruta yabwiye abashikiranganji bagenzi biwe kuri uno wa mbere ko amasezerano yoboneka ngaho Paris yoba ari amasezerano adakumira iterambere kandi ntanabangamira ibidukikije To meet the expectations of our citizens, Rwanda must continue to grow its economy.
kugira dukore icyo abanyagihugu bacu batwiteze ko u rwanda rutegerezwa kubandanya ruteza imbere ubutunzi bwabwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ntibisigura kureka kwiteza imbere ni ukuraba ko iryo terambere riba rirama ku neza y'abariko bararuka u rwanda rusaba amasezerano atuma ubushuhe butaduga kuri dogere celsius ingana na rimwe n'ibice bitanu ico kitigiri si igitigiri gusa ahubwo harimo no kwerekana ingene dushaka kwirinda kugabanura ingaruka mbi zitegwa n'ihindagurika ry'ibihe iyo urugendo ari rurerure hama hariho impamvu y'ukwizera twese hamwe tuzoshikaho dushaka kugera While there is a long way to go, there is every reason for optimism. Together, we can get there.
vyitezwe ko kugera kwa gatanu hoba habonetse amasezerano yumvikanye ko na bose yerekana ahanini uruhara rwa bamwe n'abandi mu kugabanya ihindagurika ry'ibihe no gushobora guhangana naryo ipari mu bufaransa diane ninahazwe ijwi rya amerika
diane urakoze ukomeze rero dukurikiranire iyo nama hanyuma dusubire mu burundi aho ubwicanyi bugikomeza abantu icyenda nibo bishwe uyu munsi bujumbura barimo abapolisi babiri eroge wirika neza aradusobanurira ibyo ari byo Rafiki yangu wewe nakuwa unakuwa manani mai Burundi we yo
turi ku ibarabara rya cumi na gatanu inimero mirongo ibiri na zitandatu muri zone na karitiye ya cibitoke mu buraruko bwa bujumbura umukenyezi w'umubanyi w'imisoro itanu yishwe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu ari kumwe n'abandi bantu batari bake baje kuraba aharyamye ibiziga ku ibarabara ariko yiyuha iryosozi umwe mu babanyi b'abanyakwigendera avuga ko ababishe bari abantu bambaye impuzu z'abajeje umutekano Bo bari bambaye impuzu z'igipolisi zijya zo muri Jemire na ziya zapi na tenidokomba y'aba zijya z'abafantasi igipolisi cy'u Burundi cemeza ko abo bantu bapfuye mu gihe abajejwe umutekano bariko bakurikira babateye amagerenade mbere ngo n'umupolisi umwe yahasize ubuzima Moise nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'igipolisi aho mu cibitoke guhera isaha zibiri n'igice zo mu gatondo hatewe amagerenade amagerenade ari make hariho rero gerenade zitatu zatewe ku ibarabara rya cumi na gatanu gerenade zibiri za mbere zatewe abajejwe umutekano baragerageza kwivuna no mu nyuma baraterwa n'iyindi aho hari abapolisi babiri bakomeretse umwe arakomereka cyane mbere yahavuye no gupfapfa ariko hejuru y'ivyo nabo bateye amagerenade basubizanye n'abajejwe umutekano haca harashobora gupfa abantu bashika batanu abo bantu batanu ababanyi babo bemeza ko bakuwe mu mazu yabo imbere yo kwicirwa kw'ibarabara ubu ni umwe muri bo bo bo bumvise amasasu ariko aravuga baca basohoka bava mu rupangu babamwo barunguruka kumbe aba- aba- bari bamaze kwinjira abo bagizi nabi bari bamaze kwinjira muri muri quartier baca sinukuntu bababonye baca birukira mu rupangu umwe wese mu mu nzu abamwo arugara niho rero baciye bafata ba- ba- batangura ku mu- ku muryango umwe wose uko ari imiryango itanu umwe wese bamukurayo bamukurayo bageze hajyanye mwabonye ba- babiciye kuri ivyo bivugwa n'abanyagihugu icegera c'umuvugizi w'igipolisi yishura ibi bikurikira ivyo twebwe ntavyo turamenya mugabo gikuru nuko ah, bari mu gikorwa ca misi yose hanyuma baraterwa amagerenade rero ntitwibaza ko hari umuntu ari mu nzu yotera gerenade umupolisi ari mu ibarabara nibaza ko amatohoza yatanguye arashobora kumenyekana ukuri kw'ivyabaye turetse abo bantu batanu biciwe mu cibitoke n'uwo mupolisi yahaguye uwundi muntu umwe yiciwe kw'ijabe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu nyene uwundi mupolisi yiciwe mu bwiza mw'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri mu gitero cabereye ku biro vya meri aho bita kuri bonakeye kw'ibarabara rya gatandatu mu bwiza aho nyene haguye uwo mupolisi mu gatuturuko kuri uyu wa gatatu umunyagihugu avuka muri karitiye ya buterere mu buraruko bwa bujumbura yahiciwe n'igipolisi igipolisi kivuga ko camwiketse ko ari umusuma kimuhagaritse yanka guhagarara hanyuma abapolisi baca baramurasa acacikana ubwo nyene eroje wuri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
washington ijwi rya amerika
tanga igitekerezo kuri radiyo ijwi ry'amerika nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko tugiye gusubukura ya gahunda mukunda cyane yo kubaha urubuga mugatanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa facebook maze natwe tukabitambutsa mu makuru yacu ya saa moya n'igice mu rwanda no mu burundi abo mu rwanda mu burundi n'ahandi ku isi mwadushakira ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika noneho inshamake y'amakuru nabagejejeho muribuka yuko abanyarwanda bazajya muri kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye mu cyumweru gitaha abari hanze ni kuwa kane naho abari mu gihugu imbere ni kuwa gatanu w'icyumweru gitaha rero niko inama y'abaminisitiri yabyemeje ejo ariko nk'uko mwabyumvise mu kiganiro n'abaturage bo mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa kigali bado ikiganiro bagiranye na Eric eh, bagira ubusa umunyamakuru wacu mu Rwanda bamwe na bamwe mu banyarwanda ntibasobanukiwe neza na kamarampaka hano muri leta zunze ubumwe za amerika no ku isi yose baramaganira kure umwe mu baharanira umwanya wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump wo mu ishyaka ry'abarepublicain wavuze ko abayisilamu bakwiye gufungirwa ijana ku ijana kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika abahanganye nawe mu ishyaka rye bose bitandukanije nawe maison blanche na minisiteri y'ingabo z'igihugu ndetse na perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite paul ryan nawe uri mu ishyaka rye rya donald trump baramaganira kure ibi bintu bavuga yuko ari amacakubiri inshuti zacu rero ndabashimiye cyane ku buhanga bw'ibyuma hari elvin sangano na enjeniyeri bafatanije nawe kuri mikoro ni thomas kamirindi mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro by'ijwi ry'amerika kandi mugire umugoroba mwiza imana ibarinde
This program has come to you from the Voice of America, Washington.